turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tugasamiranira na kuri fm y'ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu abari uganda mwiriwe gute ngaho mu karere ka kisoro muratwumva tankomaze kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane nirinahazwe leta y'u rwanda yamaze gusinyiranira amasezerano n'umuryango w'ubumwe bwa buraya ni amasezerano agamije gufasha u rwanda kwitegura gukora inkingo muri ico gihugu indani hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu ubushakashatsi tuzakorana ibikoresho bimwe bya za laboratwari nk'ibyo mwabonye twakiriye ibyo ni ibyongera ubushobozi muri iki kigo kugira ngo kibashe gusuzuma imiti
dr daniel angamije niwe aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u rwanda igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi sindamusiga muri afghanistani kibandanya kwiyongera umushikiranganji wa mbere wa libiya ashigikiye ko abarwanyi b'abanyamahanga bava mu gihugu ciwe aha muri leta zunze ubumwe za amerika umurwi w'abashingamateka bariko bakora amaperereza ku gitero abayoboke ba donald trump yahoze ari perezida wa amerika bagavye ku ngoro y'abashingamateka itariki ya gatandatu y'ukwa mbere muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe urabandanya kumva abatangabuhamya mu ruhame ano makuru yose duciye ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu agezweho hirya nino ku isi tuyahera muri afghanistan aho igitigiri c'abahitanywe na nyamugigima muri ico gihugu kibandanya kwiyongera mugenzi wacu ejo ni mukankusi atubwira ibindi
abayobozi mu kigo gishinzwe ibiza kuri wa gatatu bavuze ko abantu byibura igihumbi bapfuye kandi ko magana atandatu bakomeretse mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu cyakora abayobozi mu karere bo bavuze ko umubare w'abakomeretse ugeze ku gihumbi na magana atanu kandi ko iyo mibare ishobora gukomeza kuzamuka Mahamad Amin Hozaifa ushinzwe itangazamakuru n'umuco mu ntara ya Paktika wabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters yanavuze ko abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya Kabul na Gardez. Ibiro ntaramakuru bya leta Bakhtar byavuze ko abatabazi bahageze muri kajugujugu. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gukurikirana iby'imitingito cyavuze ko umutingito wo ku gipimo cya gatandatu n'igice kimwe wabaye mu masaha ya kare mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu birometero hafi mirongo ine na bine uvuye mu murwa mukuru Khost. abayobozi muri ako karere ka afghanistan hamwe n'ibiro ntaramakuru bakta bavuze ko mu ntara zo mu majyepfo y'uburasirazuba iya paktika n'iya coast ariho hangiritse byinshi izi ntara zihana imbibi n'igihugu cya pakistan umuyobozi mukuru w'ibiro ntaramakuru baktar ku rubuga rwa twitter yanditse ko amazu mirongo cyenda yasenyutse i paktika kandi ko abantu bari bafatiwe mu bisigazwa by'amazu ibyo biro ntaramakuru byasubiragamo ibyo umuyobozi w'umutalibani yavuze ko inama yihutirwa yarimo kubera mu ngoro ya perezida hasuzumwa uburyo bwose bushoboka bwo gufasha abakozweho n'uwo mutingito
hejuru ni mukankusi aragaruka mu kanya atubwira ivy'inkingo za covid ya cumi n'icenda ku bana aha muri amerika ariko imbere yaho abanzehe ikibanza tim aris shimwe agiye kutubwira ivy'umushikiranganji wa mbere wa libiya fati bashaga avuga ko ashigikiye ko abarwanyi b'abanyamahanga bamuvira mu gihugu minisitiri w'intebe washyizweho n'inteko ishinga amategeko ya libiya bashaga uyu munsi ku wa gatatu yavuze ko guverinoma ye ishyigikiye ko ingabo zose z'amahanga zikurwa mu gihugu hamwe n'abacancuro bo muri libiya hisunzwe imyanzuro ya komite yashyizweho kurinda ihagarikwa ry'imirwano nyuma y'ubushyamirane bwo muri bibiri na cumi na kane kugeza muri bibiri na makumyabiri mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters i londres aho bashaga yarimo kugerageza gushakira inkunga guverinoma mu rwego rwo kwisubiza tripoli uyu muyobozi yavuze ko ashyigikiye byimazeyo komite yemeranijwe ko abarwanyi b'abanyamahanga bagomba kwirukanwa mu gihugu uyu mugabo w'imyaka mirongo itanu n'icyenda yavuze ko guverinoma ye mu mujyi wa silt mu burasirazuba bw'igihugu yatangiye akazi kayo guhera mu kwezi kwa kane amatsinda ari mu burasirazuba bw'igihugu yafunze ibigo byinshi bya lisansi basaba ko bashaga afata ubutegetsi mu murwa mukuru ibyo byahagaritse ibikorwa bijyanye na lisansi byongera igitutu ku biciro byabyo ku isi abajijwe ibyerekeye abacancuro bigenga b'abarusiya bo mu itsinda wagner bari muri libiya bashaka yavuze ko bahari gusa yumvikanishije ko ahagaze ku ruhande rwa komite irimo abaofisiye batanu bava muri buri ruhande rwari mu ntambara ya bibiri na cumi na kane kugeza bibiri na makumyabiri yemeje ko buri musirikare w'umunyamahanga agomba kuva mu gihugu
inkuru nari nabemereye ibitaro vya amerika n'ibigo nderabuzima na za farumasi vyatanguye gukingira covid ya cumi n'icenda abana bafise munsi y'imyaka itanu na mugenzi wacu ejo ni mukankusi ni igikorwa cyakiriwe neza n'ababyeyi bari bagitegereje uburyo bwo kurinda abana babo ingaruka zikomeye za virusi itera iyo ndwara perezida wa amerika joe biden yasuye ikigo nderabuzima cy'i washington ejo kuwa kabiri yishimira ko ubu noneho abanyamerika bose bashobora gukingirwa covid cumi n'icyenda mu mpera z'icyumweru gishize ikigo gishinzwe kurinda indwara cdc cyatanze uburenganzira bwo gukingira abana bafite munsi y'imyaka itanu biden yishimiye inkingo ku bana bafite amezi atandatu kugeza ku myaka ine avuga ko ari intambwe ikomeye izafasha igihugu guhashya covid cumi n'icyenda cyakora abana barenga ibihumbi mirongo ine na bitanu binjijwe ibitaro kandi abandi hafi magana atanu mu mpinja zari zikimara kuvuka kugeza ku bana bari mu kigero cy'imyaka ine muri amerika barapfuye kuva icyorezo gitangiye ibi byumvikanisha ko urukingo rwashoboraga kuba rwararengeye ubuzima bwa benshi muri abo ibindi bihugu bike harimo argentine bahrain shiri ubushinwa cuba hong kong na venezuela byari byaratangiye guha inkingo abana b'ibitambambuga cyakora ho ntiharimo inkingo z'ibigo bifatwa nk'ibiri imbere muri tekinoloji mu bijyanye no kurwanya covid cumi n'icyenda ikigo gishinzwe ibijyanye n'imiti cy'uburayi kirasuzuma urukingo rwa moderna kugira ngo ruzakoreshwe ku bana bafite munsi y'imyaka itandatu nyuma y'icyemezo cya leta zunze ubumwe za amerika
sentare y'aha muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya california uh, yemeje ko bill cosby yakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina umwana atari bwakwiza imyaka y'abakuze mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi tim harris ishimwe nivyo agarutse kutubwira hashize imyaka irenga mirongo itanu iki cyaha kibaye urukiko rwo mu mujyi wa santa monica muri leta ya california ejo kuwa kabiri rwemeje ko bill cosby wamenyekanye cyane nk'umunyarwenya kuri ubu ufite imyaka mirongo inani n'ine yashatse gukorera ihohotera rishingiye ku gitsina judy huth icyo gihe wari ufite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko urukiko rwahise rutegeka cosby kwishyura amadolari y'amerika ibihumbi magana atanu ayaha judy huth kuri ubu we ufite imyaka mirongo itandatu n'ine Cosby yari yabanje gufungirwa muri leta ya Pennsylvania muri bibiri na cumi n'umunani yarekuwe umwaka ushize ubwo icyaha cye cyabaye nk'igiteshwa agaciro ubu hashize ibyumweru bibiri iburanisha ry'uru rubanza Cosby aregwamo ritangiye ariko nta na rimwe yigeze agaragara mu rukiko abanyamategeko be bavuga ko uyu mugabo wigeze kumenyekana cyane hano muri amerika ndetse agahabwa izina ry'akabyiniriro rya papa wa amerika icyabaye ari uko yaherekeje huth icyo gihe wari kumwe n'inshuti ye nyuma y'uko bari bahuriye ku nzu yari irimo ikinirwamo filimi ku rundi ruhande ariko cosby we ahakana ibi byaha aregwa ndetse n'abanyamategeko be bagashimangira ko nta cyaha akwiye kuba ashinjwa ibi babivuga bashingiye ku gihe cy'amasaha agera kuri cumi n'abiri bemeza ko huth n'inshuti ye bamaze aho bakiniraga filime nta kintu baravuga ko cyababayeho ikindi abanyamategeko bashingiraho batesha iri buranisha agaciro ni uko huth yavuze ko icyaha cyabaye afite imyaka cumi n'itanu nyuma akaza kwivuguruza akavuga ko cyabaye umwaka wakurikiyeho
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezeho igenewe ku isi badutegure bakaba baheje kudushikiriza aya n'ayandi ndabutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com aderesi ya facebook yacu youtube na instagram ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari tubabwira ibya shogama ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyugururira mu rwanda inama rusange y'umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza izotangura ejo aho bukera kuwa kane abakuru b'ibihugu bitandukanye na za leta zitandukanye baja batanguye gushika i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda mu kanya n'umushikiranganji wa mbere wa canada trudo ahageze ejo naho igikomangoma c'ubwongereza charles cahashitse ku mugoroba charles yanakoranye inama na perezida w'u rwanda uno munsi ibindi tubibaza mu mugenzi wacu edi rwema ni inama igiye kuba ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yasubitswe inshuro ebyiri zose kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda inama nk'iyi yaherukaga kubera ku mugabane wa afurika ubwo yakirwaga n'igihugu cya uganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi u rwanda rwakiriye iyi nama rwinjiye muri uyu muryango mu bihumbi bibiri n'icyenda rwabaye igihugu cya kabiri kitakoronijwe n'ubwongereza nyuma ya mozambique cyinjiye muri uyu muryango abayobozi bakuru b'igihugu na za guverinoma batandukanye batangiye kugera mu rwanda guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nibwo igikomangoma Charles w'ubwongereza yageze mu rwanda aherekejwe n'umugore we Camilla Charles aje muri iyi nama nk'umushyitsi w'icyubahiro uhagarariye nyina umwamikazi Elizabeth wa kabiri ni ku nshuro ya mbere umuryango w'ibwami usuye u Rwanda kuri uyu wa gatatu igikomangoma Charles yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu biro bye muri village urugwiro nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rw'ibyo biro ibiganiro byabo byibanze ku mubano n'ubufatanye hagati y'ubwongereza n'u Rwanda nyuma igikomangoma Charles n'umufasha we basuye urwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi yasuye kandi urwibutso rwa nyamata rushyinguwemo inzirakarengane ibihumbi icumi nk'uko tubikesha urubuga rwa twira rw'igikomangoma Charles ku rubuga rwe yanditse ko azirikana inzirakarengane zishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abandi bategetsi bategerejwe i kigali barimo minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson na minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau boris johnson agiye kwitabira inama nyuma y'iminsi yibasiwe n'abatavuga rumwe na leta ye ku cyemezo cyo gushaka kohereza abimukira mu rwanda indege yagombaga kuzana aba mbere mu rwanda yahagaritswe n'icyemezo cy'urukiko rw'uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu abadashyigikiye icyo cyemezo barimo abahagarariye imiryango yita ku mpunzi bashinja u rwanda kutita ku burenganzira bwa muntu u rwanda narwo rugahakana ibyo birego inama y'abakuru b'ibihugu izasozwa ku wa gatandatu n'umwiherero wabo yabanjirijwe n'izindi zahurije hamwe urubyiruko abagore n'abacuruzi by'umwihariko baturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango commonwealth edi tukiri mu rwanda leta y'ico gihugu imaze gusinyirana amasezerano n'umuryango w'ubumwe bwa buraya agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu gihugu c'u rwanda mugenzi wacu asumta kaboyi yadukurikiraniye ivyino nkuru aya masezerano yashyizweho umukono na minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel n'uhagarariye umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'i burayi ingana na miliyoni cumi n'imwe z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari cumi n'imwe amafaranga y'u rwanda aya masezerano azafasha leta y'u rwanda kubaka ubushobozi bw'ikigo cyayo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti nibyo minisitiri w'ubuzima ngamije asobanura mu myiteguro yo kugira ngo inkingo zizakorerwa mu rwanda zizajye ku isoko hanze zigurwe n'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibihugu bitandukanye ni uko tuba dufite iki kigo nyine gitanga icyizere ko umuti urukingo bikorewe mu rwanda biba byizewe mu gukoresha hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu ubushakashatsi tuzakorana ibikoresho bimwe bya za laboratwari nk'ibyo mwabonye twakiriye ibihugu birindwi by'i burayi birimo ubufaransa ubudage ububirigi suwede lituwaniya nibyo byagize uruhare mu gutera inkunga uyu mushinga ibihugu kandi biri mu bizatanga amahugurwa ku bakozi b'abanyarwanda bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti ibi bihugu kandi byanatanze ibikoresho bizafasha laboratwari z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa kugira ngo iki kigo kigere ku rwego rwo kwizerwa ku rwego mpuzamahanga dr emile byemveni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti arasobanura ibigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya aya masezerano aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi kuva twamara kuyasinya aba mwabonye ahangaha baturutse i burayi abenshi baraguma ahangaha dukora n'iyo implementation plan hazajya habaho amanama anyuranye hazajya habaho kwigisha abakozi bacu ndetse muri icyo gice cya kabiri nababwiye gifite amayero miliyoni icyenda hazabamo umu egisipati uzaza akicara hano akahamara imyaka ine uhagarariye ibihugu by'i burayi mu rwanda ambasaderi nicola beromo agaragaza ko uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'i burayi wo gushyigikira leta y'u rwanda mu nzozi ifite zo kubaka ikigo gifite inkingo mu rwanda
uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'ubumwe bw'u burayi wo gushyigikira leta y'u rwanda mu nzozi ifite zo kuba isangano ry'ahakorerwa inkingo kuri uyu mugabane amasezerano twashyira dushyizeho umukono uyu munsi azemerera ibihugu bimwe by'uburayi birangajwe imbere n'ubufaransa gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu rwanda kugira ngo bigifashe bigihe ubumenyi n'ikoranabuhanga nko guteza imbere urwego rw'amategeko rukenewe cyane kugira ngo izi nkingo zikorwe ndetse no mu rwego rw'inganda z'imiti aya masezerano aziha igihe kuko ejo tuzakurikira itangizwa ry'iyubakwa ry'uruganda rwa BioNTech
aya masezerano abanjirije igikorwa giteganijwe kuri uyu wa kane cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa uruganda rukora inkingo mu rwanda uruganda rwo mu budage rwa biontech nirwo ruzubaka iki kigo kizakora inkingo mu rwanda nirumara kuzura biteganijwe ko uru ruganda ruzafasha ibihugu bya afurika gutangira gukora inkingo ubwabyo biteganije ko ibyiciro bibiri bya mbere by'uru ruganda bizubakwa ku buso bwa metero kare magana inani uruganda icyo gihe rukazaba rufite ubushobozi bwo gukora inkingo zigera kuri miliyoni mirongo itanu ku mwaka ku ntangiriro abakozi ba biyoteke bazabanza gukorera kuri urwo ruganda ruzaba rwubatse mu rwanda kugira ngo bafashe mu kwihutisha ikorwa ry'urukingo ndetse banafashe mu guha ubumenyi abakozi b'abanyarwanda kugira ngo mu gihe kizaza bazajye bikorera inkingo ubwabo uru ruganda ruzubakwa mu kenya cyahariwe inganda giherereye mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali hasumta kaboyi tugukengurukire abanyagihugu ba kongo bariko bahungira muri uganda bariko bahasanga abahamaze igihe barimo bene wabo bamaze igihe mu ikambi ya nakival abo bahamaze igihe barafise ico bahanura bagenzi babo bashasha nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umumenyeshamakuru wacu ignatius bahizi yabagendeye ihunga n'ihunguka ridashira ku banyekongo ubu bimaze kuba ibisanzwe kuva mu mpera ya za mirongo cyenda ubwo intambara z'urudaca zatangiye muri icyo gihugu abanyekongo benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahunze inshuro zirenga eshatu barongera barahunguka ariko hari n'abandi bahangana n'amakimbirane bagakomeza kuba mu gihugu abo ni bamwe mu bamaze igihe bahunga kubera intambara hagati y'inyeshamba za ma makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya kongo muri teritwari ya rucuro hano inakivare uko impunzi nsha nziza zihasanga impunzi zishaje zimaze imyaka itari mike ndetse bamwe hano bahahuriye n'abavandimwe n'inshuti batandukanyijwe n'amakimbirane ya kare ndi umukongomani aba mwari muziranye abantu batoya banje nabasize muri kongo none nabo intambara ranzi bakuyeyo je nabonye ababyeyi banje ukuntu ibyo bahaboneye barapfuye abazee bose barahashirira ubwo abantu bari bacihanganye kubayo na kivare ni igice kinini cyane kirimo ibyaro byinshi abaje basha bajanwa mu bice bya kure cyane ahari ibibanza bidatuwemo n'abandi nasanze izi mpunzi zimaze hano amasaha atarenze icumi zakira ibintu by'ibanze byo gutangirana zibihabwa n'imiryango itabara imbabare umwe muri izo mpunzi aradusobanurira ibi bintu zihabwa ibyo ari byo baduhaye ibishyimbo na gahunga batweretse n'aho gutuzwa twafashe amapariseri buri muntu baduhaye amahema n'amatara n'ibyungu n'umuhini gw'isuka n'imihoro n'ibiti byo kubaka tugiye guhita dutangira kubaka ejo aho badutijije niba ari metero icumi makumyabiri niho turazingazinga ku kabashi ubwo noneho rero utwo duti twubakishe abari basanzwe hano baraburira ababasha ibyo bakwiye gutegereza muri ubu buzima butamenyerewe kuko ubuzima bwa nyakivare turi hano tuburaga inkwi turi hano tuburaga amazi twe batishoboye rero nyine badupfunguje n'ubukuta twafashwaga n'uko baduhaga imitwaro ibiri n'ibihumbi bitandatu mbere z'abatishoboye none buno turi ku mutwaro gumwe na bitatu mbo hari amazi ni ukugura iyo mu nyanja ibisimba byakandagiye amatiyo tuburaga amazi inkwi n'amazi ni ikibazo none ubu aba baje nabo nicyo kibazo bagiye guhura nabo nta nicyo mbo none ikindi kiriho izuba ryaravuye reba nta myaka na kagaporotiko twahinze byagiye biruma nto twabonyemo gusoroma n'ibiro bibiri ntawagiye araja mu murima kabiri gusoroma wenda intonore ubwo ni bwo buzima bwa muno nyakivare bwo dufite tutitaye ku ngorane impunzi zibamo hano muri nakivare nk'uko byasobanuwe haruguru ngo nakivare haracyari heza kuruta aho impunzi zahunze kuva muri kongo kuza hano nyakivara naje ari intambara niyo nzanye na n'ubu ngubu iracariyo hakirwa aho ndi hose ndaryama ngasinzira ubundi buzima nabwihangane uretse ko nta byashoboka nje imyaka amaze kuranyemera gusubira muri Kongo nge nasubirayo ngubu ngubu nakwitwa mbe nsubiye muri kongo je nto nzasubira muri kongo narabirahiye nzamuno muri uganda nanga imana imfasha ndiho nzazana uretse gusubira mu gihugu cacu muri kongo nzaza mbo jewe amahoro mfite nyine nuko buno ntakiryama mu shyamba hari umugore twahunze hamwe inzoka imuruma ibere agira ngo ni umwana urukonka arasinzira yavuyeho yumye mu gitondo bakuraho umurambo duhunganye ahantu muri kongo turyamye mu shyamba guca none icyo ndi gushimaho buganda ni kuno kuryama neza utwo mbonye nkaturya neza naburara nkanaryama neza ntakebaguza mfite amahoro none aba muraziranye aba baje ubu abo ni iwacu
kuko basigaye yose bakagira ama- amahoro kumara icyo kindi gihe basigaye ayiwe baba nari kuyihiga baba nari kuyiga mu shamba none buno bari gucakura no mu mashamba bari kuzanamo imbunda ziri mu rusenda baga- bakarukongerezamo bagapika kugira ngo watsamure bakumve bakwice imbunda ziri mu rusenda ingo iwacu kongo ndi wacu nk'uko HCA na leta ya uganda babitangaza muri uganda hari impunzi zirenga ibihumbi amagana ane z'abanyekongo kandi abenshi bakaba batuye hano i nakivale iyi mibare misha igaragaza ko izi mpunzi ziyongereye muri rusange uganda icumbikiye impunzi zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi amagana atanu zituruka mu bihugu birenga cumi abenshi muri bo bakaba baturuka muri sudani y'amajepfo nk'uko iyo mibare ibitangaza ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mwana shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende
kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru yo kuri uno mugoroba aho umukinnyi w'umupira w'amaguru tiro kela akomoka mu budagi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi kuva mu ntango zino ndwi kuno wa gatatu niho yugurura icese ikigo cy'urwaruka camwitiriwe mu gisagara ca gitega inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifashijwemo n'abakunzi bayo bari ku rubuga mwigezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda ibirori byo kugurura ikigo cy'urwaruka cyitiriwe tiro vyuguruwe n'umupira w'amaguru wahuje ikipe ya musongati y'umugwibe n'ikipe ya akademi eto isanzwe ifashwe mu mugongo n'abagenzi ba fondasiyo tiro ni urukino rwarimo bukerebutsi ku mpande zose rukaba rwarangiye banganya igisindo kimwe ku kindi tiro kelera yabwiye abamenyeshamakuru ko yahimbawe no kubona yakiranwa urukundo mu burundi yongera amenyesha yuko yanezerejwe n'urugero urwaruka rw'abarundi rugeze ko mu gukina umupira w'amaguru tiro yongeye ko agiye gushyira inguvu muri icyo gisata mu burundi ahereye mu gisagara cya gitega ahasanzwe hari umugwa mukuru wa politiki J'ai eu l'opportunité de prendre beaucoup d'impressions, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai une grande impression pour les gens.
naronse akaryo ko kwibonera ibintu byinshi harimo urukundo abantu bafise igishika ni ukuri urukundo abantu banyeretse nanjye ngiye kuzorubasubiriza mu ndumane niboneye ko hari abana bafise impano nyinshi nibyo nanjye ngiye kuzokorera ko natangajwe no kubona abana bafise ubwira n'ubuhinga bukomeye cyane muri urwo rukino rwabaye umupira w'amaguru ni ibintu byantumye niyumvira byinshi nokora muri icyo gisata C'est une des choses où on réfléchit euh, fortement pour, euh, pour, pour faire aussi.
ubwatiro keller ikigo cy'urwaruka cuguruwe gifise byinshi gisigura muri kahise kiwe n'umuvyeyi wiwe nyina muvyara kandi ko ico kigo kizofasha mu kwigisha indangagaciro zitandukanye ku bwiwe ngo ni umunezero udasanzwe Euh, ça signifie euh, plein de choses. D'abord, euh, c'est ici euh, où sont mes racines, mes origines.
bisigura ibintu byinshi ubwa mbere hari ibisekuru byanje ndanezerewe no kuba ndi ngaha kugira nerekane ibintu byiza nkora ku babyeyi banje ni umunezero ntangere n'agateka kuri jewe kubona ndi mu burundi kugira mfashe biciye muri fondasiyo yanje uno munsi twuguruye icese ikigo cy'urwaruka hano i gitega ni na kino kigo cyatugenza ahanini nacyo gituma turi hano L'inauguration, le, le centre euh, pour les jeunes, et, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
userukira igihugu cy'ubudagi mu burundi ambasaderi dieter leine yari yamuherekeje mu gisagara cya gitega yavuze ko ivyo tiro keller yaje gukora mu burundi ari igikorwa cyiza cyane kuko aguma yiyumvira ibisekuruza vyiwe ambasaderi dieter ati yerekanye ko bishoboka ko urwaruka rw'uburundi ko rushobora nabwo kwiha intumbero yo gutera imbere kandi bakabishikako Euh, et euh, ce qu'il fait ici, euh, c'est euh, ibyo ariko arakora ngaha ni ingaruka nziza y'ibyo yashitse ko mu buzima bwiwe mu kazi kiwe ka misi yose ushika uno munsi ni n'ikimenyetso ciza cyane kuri we ni ugushaka gufasha abandi na cyane cyane mu kutibagira amamuko yiwe mu kuba hamwe n'urwaruka rw'uburundi icyo kigo nyene yuguruye ni ikimenyetso cyo gutera intego urwaruka rw'uburundi kugira rushobore kumufatira akarorero gutyo gukora ibishoboka byose kugira urwo rwaruka ruzongere kazoza pour keza euh, réussir dans, dans leur vie.
ni ninahazwe tasien umuhanuzi wa munamatari w'intara ya gitega yashimye inyifato y'uwo mukinyi w'umugwi wa paris saint germain mu gihugu cy'ubufaransa wo kwibuka iyo abavyeyi bamuka akagira ko akiyumvira umugambi w'iterambere yoharangurira ku bw'uwo muhanuzi tilo keller akwiye kuba akarorero no ku bandi banyamahanga ariko bafise ibisekuru mu burundi tilo keller yavukiye mu gisagara ca tubingen hagati mu budagi ku muvyeyi w'umudagi n'umurundi kazi yashitse mu mugwi wa paris saint germain mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani avuye muri shak norfia iwabo mu budagi tilo keller n'umukinyi akina inyuma mu mugwi wa paris saint germain yo mu bufaransa akaba kandi ari umukinyi w'inyuma mu mugwi nserukiragihugu w'ubudagi
nana biciye ku masonga nk'itangura muri aha amerika umurwa udasanzwe w'abashinga amateka bariko bakora amatohoza ku gitero abayoboke ba donald trump bagavye kuri capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu uno munsi babandanije ibikorwa vyabo bageze ku munsi wa gatanu mugenzi wacu thomas kamirindi muramumenyereye adukurikiranira na makuru yaha muri amerika thomas wiriwe gute wiriwe neza diane niriwe neza nawe ego ni sawa ivy'ingenzi ku munsi wa gatanu muri capitol
mu by'ukuri uyu munsi wa gatanu cyangwa ejo kubera ko babyimuye baza- bizaba ejo tuzabimenya rero ejo ariko rero mu minsi ine ishize nibutse ko iyi komite igizwe n'abadepite icyenda barindwi b'abademokarate na babiri b'abarepublikani hanyuma rero ishinzwe gukora inkete kuri kiriya gitero kugira ngo bamenye ibyabaye hanyuma bagamije gukumira ubundi bwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba bishobora kuba muri amerika no kugaba ibitero ku nzego za demokarasi ya amerika ubwo rero hamaze kuba inama enye zo kumva ubutumwa no kubuhamya mu ruhame ubundi yabanje iyo komite yabanje gukorera mu muhezo cyane ikusanya ibi- ibita- ikusanya ibimenyetso yumva abatangabuhamya amagana n'amagana noneho rero ubu ngubu bamwe muri abo batangabuhamya baraza ku mugaragaro bakabivuga ku mugaragaro mu ruhame bigahita no kuri televiziyo za- zo mu gihugu hano ubwo rero icyo bagamije cyose ni ukwerekana ukuntu uwari perezida wa repubulika donald trump yanze kwemera ko yatsinzwe amatora yanga kwemera yuko joe biden yamutsinze mbese mu mu magambo make yanga kwemera yuko ya- ava ku butegetsi bagahererekanya ubutegetsi mu mahoro nk'uko umuco wa hano wa demokarasi ubyerekana ubwo Urakoze.
rero komite yumvise abantu benshi benshi benshi cyane cyane bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya perezida trump urakoze cyane thomas kandi inkoramutima berekana rero nyine ko yari yarabyanze thomas tuzosubire ejo ubandanye ubidukurikiranira na hagufi ndagushimiye cyane Eh, abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviriza nshuti bakunze ibijuru rya amerika muri hirya no hino ku isi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma yari diodone cubahiro hamwe na ingenieur chank nanje na lidiane ninahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza amakuru yacu uno mugoroba mushobora kongera kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com facebook yacu ni voa radio yacu instagram nuko nyene hamwe na ah, twitter ibiganiro vyacu mushobora kubisanga rero kuri izo mbuga zacu zitandukanye mubwira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha